no programa.
iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyongabo mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igikombe cyo mu bwoko ikibombe muri ahantu cyo mu bwoko bwa rokete cyatewe mu gisagara cya goma mu gice cya mugungu muri komine ya karisimbi twebwe twaba twicaye mu karitsiye mu rugo iwacu tugiye kumva twumva ikintu gitambutse mu kirere abari kwanza mu ngambi imbere gusa musamu bagira ngo ni indege iri kuza abantu mu karitsiye bamwe baryama hasi ikintu kiza kiri kuza kiri kuvugiriza kirangije kiba kikubise mu mbuga y'umu- y'umusaza
uwo ni sadiki zirimo abagabo umunyagihugu wo mu gice icyo gitero cyabereyemo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika hatangura ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga baba mu rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na perezida paul kagame umuriro waturutse kuri gaze yaturitse ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu bice bya embakasi byegereye umugwa mukuru wa kenya nairobi wahitanye abantu babiri ukomeretsa abandi amajana abiri na mirongo ibiri na babiri nk'uko ibiharuro biheruka gutangazwa n'ubuyobozi ibyerekana kuri uyu wa gatanu abakuru b'ibihugu eh, by'ishyirahamwe iterambere rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika mu mpanuko sadek bakoze inama idasanzwe ku kibazo cy'ikiza cya korera kigeramiye akarere kabo idonido ry'amakuru twabateguriye umuriro waturutse kuri gaze yaturitse ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu eh, mu bice bya embakasi byegereye umugwa mukuru wa kenya nairobi wahitanye abantu babiri ukomeretsa abandi amajana abiri na mirongo ibiri na babiri nk'uko ibiharuro biheruka gutangazwa n'ubuyobozi ibi byerekana idonido kuri iyi nkuru na eugenie mukankusi zainabu saide umunyamakuru wigenga wavuganye na serivisi y'igiswahili y'ijwi ry'amerika utuye hafi y'aho byabereye avuga ko yumvise ikintu giturika hafi mu masaha ya saa tanu n'igice z'ijoro kuri uyu wa kane avuga ko yari akimara gufunga mudasobwa ye no kuzimya amatara ariko ntiyabasha gusinzira bitewe n'uko yabonaga urumuri rwinshi mu idirishya rye saidi yagize ati So I just walked towards the window, drew the curtain, and there was a ubwo rero loud nagiye ngana ku bang.
idirishya Just nkuraho across rito my window numva now ikintu from gituritse hakurya ku the- the isosiyete company where isubiza umwuka wa they gaze refill the muri gases.
bombone It's also a ni garage.
n'igaraje A lot of hakorerwa ibintu activities that bitandukanye usually just go byamaze iminota in that makumyabiri n'itanu space.
kugeza kuri It mirongo went itatu on ibintu for biturika like biturika cyane 25, kimwe nyuma 30 y'ikindi minutes of just kandi ikirere explosive noneho loud cyari kimaze explosives.
guhinduka Uh, umutuku one after ubundi another, ishikashike one after another.
n'ibyotsi and just going byari and the biteye ubwoba sky was just now byumvikanye even is it byumvikanye red or orange and no smoke it was scary bangs loud loud Saidi avuga ko nyuma yaje kujya hanze kureba ibibaye kandi ko n'abandi bose bari aho atuye nabo basohotse avuga ko ubwo inkongi y'umuriro yatangiye gukwirakwira hakurya no hakuno ahari amaduka acuruza ibintu bitandukanye birimo imigati amata n'ibindi hari n'ahacururizwa ibiribwa n'ahatunganyirizwa imisatsi uyu munyamakuru Saidi yavuze ko yabashije kuva muri ako gace akajya gushaka aho acumbika bukeye nibwo yaje kwisanga yahiye ku biganza no ku kuguru atazi neza ibyabaye abantu babiri bapfuye abandi magana abiri makumyabiri na babiri bakomeretse kandi bihutishirijwe mu bitaro bitandukanye umuvugizi wa guverinoma isaac mwawura yanditse ku rubuga rwa x ko ahaturikiye gaze ari mu karere ka muradi mu bice bya embakasi bya nairobi ko ikamyo yari yuzuye gazi yaturitse iteza inkongi y'umuriro urakwira cyane uyu muyobozi yavuze ko hangiritse imodoka nyinshi n'amaduka hamwe n'amazu yari hafi aho nayo yafashwe n'umuriro amwe yarimo abantu bitewe n'uko hari mu ijoro yakomeje avuga ko ubu harimo guhuzwa ibikorwa by'ubutabazi n'ibindi bikeneye gukorwa
urakoze eugene kuri iyo nkuru muri sudani yo mu mpanuko ah, ish- imishyamirano ifatiye ku butaka yahitanye aborozi batari munsi ya mirongo itatu n'icyenda ibindi kuri iyi nkuru dusubiye dutega amatwi eugene mukankusi urwo rugomo rwabaye hagati y'aborozi bo muri leta ebyiri zituranye bwahitanye abantu byibura mirongo itatu n'icyenda abayobozi baravuga ko bwatewe n'amakimbirane aturuka ku masambu muri iki cyumweru gishize abantu barenga mirongo itanu barimo abagore n'abana n'abasirikare babiri ba onu biciwe hafi y'umupaka wa sudani y'epfo na sudani ubwo abaturage bo mu karere kamwe bateraga abo mu kandi bapfa imbibi mu bushyamirane buheruka habaye imirwano hagati y'aborozi bo muri leta ya legisi n'iya warapo kuri uyu wa gatatu yakomeje igeza ku munsi wa kane kuva ibonye ubwigenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe sudani y'epfo nta mahoro yigeze igira urugomo rwarakomeje muri utwo turere aho abaturage barwanira inzuri zo kuragiramo inka zabo amazi imirima n'indi mitungo kamere muri leta ya rex abantu makumyabiri barishwe abandi mirongo itatu na batandatu barakomereka nk'uko majoro erija maboro makwaci umuvugizi wa polisi y'iyo leta yabivuze muri leta bituranye ya warapu abantu cumi n'icyenda barishwe cumi na barindwi barakomereka byavuzwe na william wall minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri iyo leta wall yavuze ko buri mwaka haba ubushyamirane hagati y'abapakamo bo muri leta ya alex n'aba ruwaningang bo muri leta ya warapu avuga ko ibyo ari karande ituruka ku makimbirane y'ubutaka kandi ko bikunze kuboneka mu gihe ubwatsi bwumye makuwaci yavuze ko abashinzwe umutekano bo muri leta ya alex boherejwe ahabereye ubushyamirane kandi ko babashije guhagarika urwo rugomo
kuri uyu wa gatanu abakuru b'ibihugu by'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika yo mu mpanuka sadek bakoze inama idasanzwe ku kibazo cy'ikiza cya korera kigeramiye akarere kabo ibindi kuri iyi nkuru tubibaze tomasi kamirinde bahuriye ku buhanga bw'amashusho ya videwo yari iyobowe na perezida wa ngora joao lorenso ari nawe muyobozi w'inama yabo muri iki gihe itangazo riyisoza rivuga ko batanze ubutumwa bw'akababaro ku miryango y'ababuze ababo kubera korera no kwifatanya nabo bibavuye ku mutima mu byemezo bafashe harimo ko ibihugu byabo bigomba guhuriza hamwe ibikorwa birimo gushaka imiti ihagije gukingira abaturage cyane cyane abegereye imipaka gutsura isuku no gusukura amazi gushyiraho urwego rushinzwe kuvura no gukumira icyorezo cya kolera no kuruha ingengo y'imari ya ngombwa abakuru b'ibihugu bya sadek basabye n'inkunga mpuzamahanga cyane cyane by'umwihariko ikigo cya afurika gishinzwe gukumira indwara africa cdc amashami ya loni yita ku buzima oms ku bana unicef n'ibiribwa pam batoreye kandi mugenzi wabo wa zambiya perezida hakayinde hichilema kuba umuhuzabikorwa wabo muri uru rugamba unicef ivuga ko kuva mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihugu cumi na bitatu byo mu karere ka afurika y'amajyepfo byakubiswe n'icyorezo cya korera kidasanzwe iti kugera ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abantu barenga ibihumbi magana abiri baranduye abasaga ibihumbi bitatu muri bo barapfuye ibihugu bya sadek korera yibasiye cyane kurusha ibindi ni nka zimbabwe zambiya malawi mozambique na tanzania tanzania yari ihagarariwe mu nama na minisitiri w'intebe wayo kasim majaliwa urakoze tomasi leta zunze ubumwe za amerika na koreya y'epfo bakoreye hamwe imyimenyerezo yabo ya gisirikare ya mbere muri uyu mwaka inkuru y'imvaho na eugene mukankusi
igisirikare cya koreya y'epfo kuri uyu wa gatanu cyavuze ko iyo myitozo yabereye mu mujyi wa posheo mu majyepfo y'igihugu ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa mbere gushize umujyi wa posheo uherereye hafi y'umupaka n'igihugu cya koreya ya ruguru kapitene song dongu
iyi myitozo iha amahirwe ingabo zidasanzwe za koreya y'epfo na amerika gufatanya no gushimangira ubushobozi bwabo muri operasiyo zidasanzwe guhera ubu tugiye gukomeza ibikoresho biduha ubushobozi no kwitegura gutsinda umwanzi biciye mu myitozo ikomeye ibereye imitwe y'ingabo idasanzwe
muri iyo myitozo harimo kwitoza kurasa n'indi myitozo itandukanye y'ingabo zidasanzwe ni imyitozo yari igamije kongererana ubushobozi nk'ibihugu by'inshuti bikorera hamwe operasiyo zidasanzwe
aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu vewe akaburungu komu aderese za yutube yacu ig na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika haratangura ikoraniro rihuza abanyarwanda baba mu mahanga ababa mu rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na perezida paul kagame kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu edi gwema yanyarukiye ahabera iryo koraniro edi gwema wiriwe
wiriwe neza fidele waducira ku mayange y'uko gene ibintu byifashe imyiteguro y'iryo koraniro riza gutangura icese ku mugoroba w'uno munsi kwa gatanu
urakoze cyane fidele nk'uko wari ubivuze ubu ngubu hano i washington dc mu kanya amasaha make cyane haraba hatangiye ikoraniro ryitwa rwanda de ni ikoraniro rihuza abanyarwanda ba hano muri leta zunze ubumwe za amerika abatuye ku mugabane wa amerika ya ruguru ndetse n'abandi banyarwanda baturutse hirya no hino ku isi hano ndi kumwe na perezida w'ihuriro ry'abanyarwanda muri washington dc maryland na virginia madama kasiri wivanga mwatubwira muri make uko mwakiriye iyi rwanda de hano muri amerika murakoze cyane edi rwose abanyarwanda turabakiriye bamaze kugera hano benshi ubu turi muri process za registration nimugoroba turaba dufite business forum ejo tuzaba dufite izindi gahunda gahunda izaba ari ndende dufite ikiganiro tukagira exhibition dufite entertainment of course the highlights ariyo ijambo rya nyakubahwa perezida paul kagame hanyuma kasiri rwivanga mwavugaga ko hari abantu barenga ibihumbi icumi biyandikishije kuza muri iyi nama ya rwanda de ese kugeza kuri uyu munota mwiteze abantu bangana gutya ahubwo ubu ngubu bamaze kuregisitaringa barenze icumi na bitatu ubu ngubu uko bimeze byose dufite overflow nibaza buri muntu wese rwose tuzabakira turabyiteguye urakoze cyane kasi rwivanga wari uvuze ko haza kubaho imyidagaduro hano ndi kumwe n'umuhanzi w'umunyarwanda abanyarwanda benshi baramuzi ku izina rya kitoko bibarwa kitoko ukomotse mu bwongereza nawe waje hano muri rwanda de mbere na mbere icyo witeze muri rwanda de ni iki
nk'ibisanzwe niteze ibintu n'ibyishimo abanyarwanda bari buhure harashize igihe kinini ko nyuma ya kovide ntabwo wigeze haba indi rwanda deyi bamaze batabona perezida wabo bamaze batabonana batumva ibiganiro icyo niteze ni ukumenya byinshi ku iterambere u rwanda rifite uyu munsi uvuye mu bwongereza ni urugendo rurerure cyane abantu bari bazi ko iyi nama ishobora guhuza abanyarwanda batuye muri amerika na canada ariko no mu bindi bihugu baturutseho nkawe mu bwongereza mwaje mungana gutya mu by'ukuri hari benshi tutavuga ariko mu ndege nahuriyemo n'abantu bagera mu icumi bavuye mu mijyi itandukanye iyo ni indege yanzanye gusa hari izindi hari abandi bari buze uyu munsi umubare nywushyizemo ntabwo namenya ariko ni benshi nta nubwo ari yuke gusa n'ibindi bihugu bya eropa hanyuma kitoko tugaruke gato uri umuhanzi ese hari icyo uteganirije abanyarwanda bari hano muri rwanda de
ubu ngubu kuri iyi nshuro naje uzanywe n'ibintu bya bizinesi ariko koze nk'umusirikare nyine niba ngombwa inganzira hari ariko ndabizi ko ndi bukore byanze bikunze urakoze cyane kitoko bibarwa ni umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane mu rwanda mu ndirimbo zitandukanye yaje hano avuye mu bwongereza fideli niyo ngabo ni uko ibintu bimeze hano gahunda nyirizina iratangira ku mugoroba w'uyu munsi ikazakomeza ku munsi w'ejo aho bizarangira bumvishije ijambo ry'umukuru w'igihugu paul kagame fideli mikoro ni yawe
ndagushimiye edi gwema ubandanye udukurikiranira ibikorwa by'iyo nama aho biriko birabera ngaha i washington dc ndabashimiye urakoze cyane
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini turayabandaniriza muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ikibombe cyo mu bwoko bwa rokete cyaguye mu gisagara cya goma mu gice cya mugungu muri komine ya karisimbi abantu babiri nibo bakomerekejwe n'icyo kibombe cyatewe giturutse mu bumanuko bw'igisagara cya goma ni inkuru y'idonido tuyishyikirizwa na jimmy shukurani bakomera
ibyo byabereye muri karitsiye ya mugunga imwe mu zigize karisimbi mu mujyi wa goma mugunga ni karitsiye ikora ku muhanda mugaruva go mujya sake ihana umupaka na komine ya goma ahagana muri sake n'imwe muri karitsiye zituwe n'abantu benshi kurusha izindi mu mujyi wa Goma tukihagera twasanze imbaga y'abantu baje gushungera ibyabaye abantu babiri bahakomerekeye bikomeye bahita bajyanwa ku bitaro ni igisasu cyo mu bwoko bwa roketi kimaze guterwa muri aka gace ka Mugunga icyo tubona ni uko hari inzu eshanu zashwanyaguritse izindi ebyiri zigashya ibikorwa remezo birimo insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi ziwunyujije ku muhanda mugari uva mu Sake nazo zahiye sadiki zirimo abagabo ni umuturage wo muri karitsiye ibi byabereyemo yatangiye atubwira uko byagenze twebwe twaba twicaye mu karitsiye mu rugo iwacu tugiye kumva twumva ikintu gitambutse mu kirere abari kwanza mu nkambi imbere ku samusamu bagira ngo ni indege iri kuza abantu mu karitsiye bamwe baryama hasi ikintu kiza kiri kuza kiri kuvugiriza kirangije kiba kikubise mu mbuga y'umusaza kiba kitanye umwana umwana n'umubyeyi aho kanya abamotari bahise baza bahita bashyira ku mamoto bahita babajyana mu kadisipa kadisipa gahita kugira ngo babashova bavutura amabande bahita bajyana mu sebe babo nyangwa bombe imaze kugwa aho ngaho ni uko abantu baje bahura gusa baza gutabara inzu zirasenyuka ikintu kidusanga kikubise hasi cyane cyacimbye hasi abandi baturage twasanze batubwiye ko bakomeretse barimo umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'ebyiri n'umwana we bari bicaye mu mbuga hagati dona karibadu ni umwana w'imyaka cumi n'enye nawe dusanze aho ibi byabereye wagenzi likuya ikajipiga mule na muzee na musika na kengine iyi bombe yaje ikubita hari iruhande hari umusaza ndetse n'umwana muto abo bose bahise bakomereka ibi byateye ikibazo gikomeye kandi abo basaza berekejwe ku kigo nderabuzima ubu ngubu biduteye impungenge cyane ubwo iki gisasu cyamaze gukubita aha ngaha twese twagize ubwoba kuko nubwo cyazaga twari dufite impungenge ariko twahise turyama hasi nuko tujya gutabara nyuma iliingia mule mushimu njo tukenda saa intervenire iki gisasu kimaze kugwa muri karitsiye abaturage bahise bagira icyoba gikomeye batinya ko ibikorwa by'iterabwoba bishobora gukomereza mu mujyi wa goma nk'uko bimeze muri teritwari n'umujyi wa beni hodari muhawe darius ni umuyobozi w'urubyiruko mu mujyi wa goma asaba inzego za leta kugira icyo zikora vuba na bwangu mu kurinda abaturage ibi bisasu ngiye nk'umukuru w'urubyiruko rwa kivu y'amajyaruguru ikintu ngomba gusaba gavumenti ni ukuvuga ngo bakore ibishoboka byose bakore ikintu cyo bita ni kureba iriya mbunda iriya mbunda emuventi uri gukoresha reba bitangirwa mu mujyi wa goma iriya mbunda bagomba gushakisha ukuntu kose na drone zo bafite ukuntu bayinetarariza kuko si none cyangwa ejo gusa ahubwo ndi kubona ko iyi bombe iratumara cyangwa se imbunda bari gukoresha iramara abaturage hano mu mujyi wa goma guverineri wa kivu ya ruguru general peter kirimwami nkuba yahise agera aho ibi byabereye uyu yihanganishije imiryango yahuye n'ibi byago anizeza abaturage ko leta igiye gukora ibishoboka byose mu kurangiza intambara irimo gutera ibiza mu baturage kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa kongo nibwo mu mujyi wa goma haguye igisasu nk'iki ibi bikaba byateye impungenge mu baturage ibindi bisasu byatewe mu mujyi muto wa sake na mweso mu teritwari ya masisi mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo impande zombi zihanganye zirimo faridese na emu makumyabiri na gatatu zikomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ibisasu na za bombe ziterwa mu baturage faridese ishinja emu makumyabiri na gatatu kuba ariyo ibitera emu makumyabiri na gatatu nayo igashinja faridese kuba yibasira abaturage abaturage bakomeje gutakariza ubuzima mu ntambara zibera muri kongo cyane muri teritwari za masisi na rucuru aho inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zihanganye n'ingabo za leta frdc jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
urakoze jimmy kuri iyo nkuru tukiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubuyobozi bwa teritwari ya uvira iri mu buseruko bw'igihugu busaba abanyagihugu baba mu karere ka bijombo guheba umuco wo gushingira abana bafise imyaka cumi n'ine y'amavuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari buvira ni inama yari yatumijwe n'ikigo cya sediyeri cyita ku iterambere ry'abana bo mu cyaro mu rwego rwo kwereka abagize inama y'umutekano ya teritwari ya uvira ibibazo byugarije akarere ka bijombo imbere y'igipolisi igisirikare amashyirahamwe yigenga ndetse n'ubuyobozi bwa teritwari ya uvira bamwe mu batuye muri grupoma bijombo bo mu moko atandukanye bagaragarije abo bayobozi ibibazo bibugarije ibyo birimo amafaranga bishyura kuri za bariyeri z'ingabo za fardesi ndetse n'ikibazo cyo gushingira abana bakiri bato mu gihe cy'umwaka umwe ishyirahamwe rya sedere rimaze rikorera mu bijombo ryerekana yuko mu mihana ya mushojo rubuga masango murambya kajembwe irango ndetse na mugeti iza ku isonga mu gushingira abana bakiri batoya bitewe n'ibibazo by'intambara byibasiye utwo turere esiteri nyirabeza ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine atuye mu mwana wo kumurambya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yashingiye umwana we w'umukobwa w'imyaka cumi n'ine abana bacu barashaka batareneza imyaka kubera iyo mpamvu bikatugora cyane umwana arimo kumara kugenda atareneza igihe urugo rukamunanira bashingira umwana w'umuhungu ntashobore kurutunga niyo mpamvu bari no mu kuzita bakaba babandi umwana wanjye yabombotse ari mutoya yari afite imyaka cumi n'ine aragenda ngo amare gushika agira imyaka mikeya barabyaye n'ubu uwo mushikaho ntumenye nimba ari umurezi nimba ari umugore uwo mwana ateye agahinda kabisa mu kumureba nanjye nkabona ntiyubatse ngasa n'aho amari iwe nariyo yabaye ubusa
aha muri Uvira ahari bamwe mu baturage bo mu bijombo baje kugaragariza inzego zitandukanye ibibazo byugarije akarere kabo basobanura yuko ubushyamirane n'imigwano bihahora aribyo bituma abana b'abakobwa bashakwa ari batoya isake ntezijyayo ni umuturage wo kumugeti avuga yuko ababyeyi benshi bo mu mwana wabo bashingiye abahungu bato kubera gutinya ko amatungo yabo asahugwa batarabakwera cyane biterwa n'ubukene abantu bagize bigatuma wewe bakuheza inka zibiri utari ufite nimwe bigatuma utanga umwana wawe atarageza igihe cyo gushaka ubundi kandi kubera izi ntambara zabaye wabona uduka uracadufite bigatuma ushingira umwana nawe ari uw'umuhungu ari uruhinja kugira ngo twa duka tukuveho gusa bamwe mu batware gakondo bo muri bijombo bavuga yuko bagerageza kurwanya ndetse no kugarura abana bashingirwa bafite imyaka cumi n'ine abanyamadini bakabyanga bavuga yuko badakwiriye gusenya ingo z'abubakanye kazi nguvu paul ni umuyobozi wa lokalite ya kajembwe iri mu birometero mirongo itandatu n'umujyi wa uvira wado nk'umwana iyo apfuye kugenda gusa ngo akinjira mu nzu nuko barurangiye ugakwiriye kuba ari indowa yiwe definitivene mwajya kubagarura ishusho nshoboka abagiye kugwaho ntabagishaka kandi bagatenga se na nyina ndakukwa jean ni umuturage wo mu masango uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu y'amavuko afite abakobwa babiri bubatse bafite imyaka cumi n'ine undi cumi n'itandatu we avuga yuko gushingira abana bato bigira ingaruka nyinshi mu buzima bwabo yagiye gushakwa n'amasomo n'ibindi byose bizaba bifuye kuko amaze kuba umugore umuyobozi wa teritwari ya uvira selemani mabiswa yatangarije abari muri iyo nama batuye muri gurupema ya bijombo bashingira abana batoya ko bakwiriye gucika kuri uwo mucyo bagakurikiza amategeko ya kongo agena yuko umukobwa ashakwa ari hejuru y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko iyo bageze kubyara abo bana bashakwa ari batoya abenshi bapfa bari kubyara kubera bibananira ninde mubyeyi wakwemera gushingira umwana we muto nyuma y'umwaka umwe agapfa kubera inka zine waba uri umubyeyi udafite ubwenge ishyirahamwe rya sediyeri rishinzwe kurengera abantu muri uvira rikorera no muri bijombo rivuga yuko amwe mu maraporo rihabwa na komite y'abatuye muri bijombo aho rikorera yerekana yuko abenshi mu bana b'abasore bashingirwa ari bato iyo bamaze gukura hari abanga abagore babo bavuga yuko ari ababyeyi babo bashingiriye batabishaka twasabye iri shyirahamwe imibare nyakuri y'abana bamaze gushingirwa ari batoya batubwira yuko ntayo bafite gusa badusobanuriye yuko icyo kibazo cyo gushingira abakobwa n'abahungu batoya bakibona mu mihana myinshi bakoreramo mu bijombo vedase ngabo ijwi rya amerika ovire
abakunzi b'inkino inkino za mbere za kimwe cya kane cy'igikombe cy'umupira w'amaguru kiriko kibera muri cote d'ivoire ziriko ziba uno munsi ku wa gatanu mu rukino ruriko ruraba muri iki gihe umugwi wa angola ukaba uriko ukina na nigeria mu gihe igice cya mbere cy'urukino carangiye nigeria ifise igitsindo kimwe ku busa mu rundi rukino ruza kuba inyuma yaho repubulika ya demokarasi ya kongo iza guhura n'igihugu ca gine tuve ku vyerekeye igikombe c'ibihugu vyo muri afurika tuze mu rwanda aho umumenyesha makuru wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru makuru makuru y'inkino zitegekanijwe mu mpera z'indwi mu rwanda mu mupira w'amaguru nyuma y'igihe gito umuyobozi w'ikipe ya gasogi united sharire kakoza atangaje ko ikipe ayisheshe amaze kwisubiraho avuga ko ikipe yagarutse mu ruhando iki cyemezo yari yagifashe nyuma y'uko gasogi united itsinzwe na as kigali igitego kimwe ku busa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu rwanda icyo gihe kakoza yavuze ko atashoboraga kwihanganira icyo yise umwanda mu mupira turambiwe n'umwanda wo muri football icyo nicyo cya mbere ntabwo dushobora gukina hatarimo fairness kuko dutanga umwanya wacu tugatanga amafaranga mushobora kuba mugiye gutungurwa nicyo ngiye kubabwira ariko ikipe ya gasogi ndayisheshe guhera uno munsi cyane rwose ntabwo dushobora kuzajya dukina uka- ubona ibintu biri aho ngaho ukabona harimo twihangane arbitrage inshuro nyinshi inshuro nyinshi ariko ibi ntabwo byatera imbere sibyo rwose ari muri development no mu buryo bwose ikipe yitwa gasogi turayisheshe icyo tugiye kureba ni ukureba amafaranga abo- abo abadufitiye ibyo tugomba kubagirira abakinnyi bashaka kugenda bagende ntabwo tuzongera gushora na rimwe mu mupira wo mu rwanda uku kwisubiraho mu ijambo bisobanuye ko ejo kuwa gatandatu muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda gasogi izakina na kiyovu siporo nk'uko byari biteganyijwe mu minsi mike ishize perezida w'u rwanda paul kagame yakunze kugaruka ku bitagenda neza muri ruhago y'u rwanda avuga ko biramutse bidakosowe ntaho umupira w'amaguru wazigeza Eh, abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho ku- kwitoza bihagije aho gukora ibyangombwa bihagije guha abakinnyi bari aho bari, bari, bari, bari mu, mu ndagu bari mu marozi bari mu ugasanga ni- cyangwa gutanga bituga u- ukuntu bazatugira umusifuzi ngo bas- icyo kigatwara nka mirongo itanu ku ijana y'ibikwiye kuba bikorwa ntaho uwo mukino wajya no no ku gihugu ubwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball umukinnyi kabuhariwe aristide mugabe amaze gusezera mu ikipe ya patriot basketball club uyu musore w'imyaka mirongo itatu n'itanu yerekeje mu ikipe ya kaminuza nshya kepler basketball club ikivuka nyuma y'imyaka umunani aristide mugabe yari amaze muri patriot basketball club akanayifasha no gutwara ibikombe binyuranye mu marushanwa atandukanye mu ikipe nshya ya kepler basketball club azaba ari umukinnyi ndetse n'umutoza patriot basketball club ifite amateka aremereye muri basketball yo mu rwanda ndetse no hirya no hino muri afurika iyi kipe yitwaye neza ndetse irangiza ku mwanya wa kane ku makipe cumi n'abiri yari yaserutse ubwo irushanwa rya bar ryaberaga mu rwanda ku nshuro ya mbere muri bibiri na makumyabiri na rimwe umutoza w'ikipe ya patriot basketball club muri iki gihe henry mwenuka avuga ko nubwo ikipe ye ititwaye neza muri shampiyona iheruka ari umukandida ku gikombe muri shampiyona y'uyu mwaka cyane cyane ko agifite abakinnyi b'intarumikwa barimo diedone ndizeye na steve hagumintwari jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
imbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika haratangura ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga baba mu rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na perezida paul kagame umuriro waturutse kuri gaze yaturitse ku mugoroba kuri u- wa kane urangiye mu bice bya embakasi byegereye umurwa mukuru wa kenya nairobi wahitanye abantu babiri ukomeretsa abandi amajana abiri na mirongo ibiri na babiri nk'uko ibiharuro biheruka gutangazwa n'ubuyobozi bivyerekana kuri uyu wa gatanu abakuru b'ibihugu b'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika iyo mu bumanuko sadek bakoze inama idasanzwe ku kibazo cikiza ca korera igeramiye akarere kabo imbere y'uko dusezerana dusezeranire kuri aka karirimbo k'umuhisi bob marley I- reresi yiwe igiye gutangura gushigwa ahagaragara yitwa bob marley one love ariko akaririmbo ni buffalo soldier